muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri nk'uko mubizi aha mu burundi amatora ni kuwa gatatu seni irahumuriza abazatora bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva ku bayirongoye gushika kuri bajya bari mu biro vy'amatora bazaba bari ku murimo w'amatora amatora abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hirya no hino nticobabuza ko bashobora gutorera aho bageze pierre claver kazihise ni umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu burundi seni ni mu kanya rero byose mu makuru y'ibiyaga bigari mu makuru yo hirya no hino ku isi nigeria yafashe indege yo mu bwongereza yarenze ku mabwiriza akumira virusi ya korona izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho na bagenzi banjye bose dukorana hano washington dc turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi leta ya nigeria yafatiriye indege yo mu bwongereza kubera ko yarenze ku mabwiriza akumira icyorezo cya virusi ya korona fideli niyonga baratubwira ibindi kuri iyi nkuru ingingo iziririza indege kuva no kuza mu gihugu cya nigeria yafashwe haraheze indwi zitari nke bitekanijwe ko iyo ngingo ibandanya kubahirizwa gushika ku itariki zine y'ukwezi kwa gatandatu n'imiburiburi nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe iby'indege mu gihugu yamara indege zigenewe gutanga serivisi zikenewe cyane nko gutanga ibifungurwa n'ibikoreshwa mu bijyanywe n'ubuvuzi zirarekuriwe kugira uruja n'uruza umushyikiranganji ajejwe iby'indege muri nigeria hadu sirika yatangaje ku munsi w'imana ko indege y'isosiyete yo mu bwongereza flare jet yafashwe kubera yarenze ku mategeko yashyizweho mu ntumbero yo kurwanya ikiza cy'umugera wa korona uwo mushikiranganji avuga ko iyo sosiyete yari yarekuriwe kugira ibikorwa bijanye no gutabara yamara ko vyibonekeje ko yariko ikora imirimo ijanye n'ubucuruzi amenyesha ko iyo ndege yafashwe abayikorako bakaba bariko barasambishwa kandi ko ibihano bikomeye bizofatwa mu itangazo abakoresha indege Flare Jet bashikirije bavuga ko bariko babandanya gukorana n'abategetsi ba Nigeria kugira batorere inyishu ikibazo kihari muri afghanistani umutwe w'abatalibani urigambye igisasu cyahitanye abashinzwe umutekano barindwi gikomeretsa abandi mirongo ine mu ntara ya gazni geoffrey mutagoma yaduteguriye iyi nkuru umuvugizi wa minisiteri y'umutekano mu gihugu muri afghanistan yabwiye ijwi rya amerika ko abateze icyo gisasu bari bagamije umutwe wa magana arindwi na gatatu w'ubuyobozi bw'ingabo bushinzwe umutekano mu kigo cya afghanistan cy'iperereza umuvugizi w'umutwe w'abatalibani zaibullah mujahid yigambye icyo gitero avuga ko cyari kigamije uwo yise umwanzi watangije intambara yo kubarwanya no kugaba ibitero ku basivili mu turere tuyoborwa n'umutwe w'abatalibani mu kindi gitero abatalibani bishe abarwanyi barindwi b'umutwe barwanya mu ntara ya takhar umuvugizi wa polisi muri iyo ntara khalil aser yemeje iby'icyo gitero cyabereye mu karere ka yangi kara avuga ko abatalibani babiri nabo bahakomerekeye mu cyumweru gishize uruhererekane rw'ibitero umutwe w'abatalibani wagabye birimo icyahitanye abana b'impinja na ba nyina mu bitaro byo mu murwa mukuru Kabul byatumye perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan ategeka ko hagabwa ibitero simusiga ku mitwe y'abatalibani n'indi mitwe y'iterabwoba abatalibani bari bamaze igihe batagaye ibitero nyuma y'aho basinyiye amasezerano na leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa kabiri jeffrey mutagoma tugumane noneho tugiye muri isirayeli utubwire ukuntu urukiko rwahamije uyu munsi umuhezanguni w'umuyahudi icyaha cyo kwica atwitse umuryango w'abanyapalestina mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu inzego z'ubutegetsi zivuga ko amiran ben uriel yajugunye ibisasu bigatwika mu rugo rw'umunyepalestina mu ntara ya cisjordania bigahitana umwana w'amezi cumi n'umunani n'ababyeyi be bombi undi mwana yarokotse ubwo bwicanyi bwabaye intandaro y'ubushyamirane bushya hagati ya israel na palestina ikigo shinbet gishinzwe umutekano mu gihugu cya israel cyavuze ko uru rubanza ari icyitegererezo cy'ingenzi mu kurwanya iterabwoba rikorwa n'abayahudi sekuru umwana warokotse yavuze ko uru rubanza rutari bugarura abe bapfuye ariko ko atifuza ko hari n'undi muryango wagerwaho n'ayo mahano umunyamategeko wa ben uriel wahanaguweho icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba aravuga ko azajuririra n'ibyo yahamijwe n'urukiko
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri facebook ndetse na youtube voa radiyo yacu no ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya n'amakuru mu biyaga bigari duhere mu burundi nk'uko mubizi amatora azatangira ejo bundi kuwa gatatu uyu munsi komisiyo ishinzwe gutunganya amatora yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru yaboneyeho umwanya wo guhumuriza abaturage bazatora ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana muri icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru umugwiseni urashima ko imyiyamamazo y'amatora yari imaze indwi zitatu yagenze neza icyo kiganiro cy'imbere y'iminsi ibiri kugira habe amatora nyezina petero karaveri kazisi arongoye uwo mugwi arashima abiyamamaje ko bigenjeje neza akabasaba kwitegura neza iyi minsi twagomba gusaba ko iba koko iyo kwiyumvira tukirimbura cyane cyane ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyakozwe n'igikorwa cyimirije cy'amatora umwe wese mu bitoza yibaze uko yagikoze ati ubwo amajambo nakoresheje yari abereye ubwo ntaho noba naranyereye hanyuma abanyiyumvamo bakazimira mbega nimba byarashitse ndabigorore gute mbega nditeguye kwakira ibizova mu matora mbega abanywanyi banje bariteguye ibyo ni ibibazo dutanga impanuro ko abitoza kwibaza kuko uko twame tubivuga ijambo ryabo ni ijambo rikomeye mugabo kandi ijambo riteza kuremesha ritegerezwa gukebura n'ababiyumvamo mu matora yo kuwa mirongo ibiri kuno kwezi kwa gatanu gutuma uja kugutorera bizoba vyemewe nk'uko bisigurwa n'umukuru w'umugwiseni kazise atanga ibizosabwa uzoba yatumwe imvo zemerera imigwi gutatu kutarenga ubwa mbere hariho umuntu aba arwaye ari mu bitaro cyangwa umuvyeyi ari kwibaruka canke mu kiriri abo barashobora gutuma ubwa kabiri hariho umuntu agendana ubumuga kumbure bidakunda ko ashika aho batorera nawe nyine afite uburenganzira bwo gutuma hanyuma hakaba n'ibyabona byemeza ko koko uyu muntu afise ubumuga ashobora gutuma murazi yuko amatora abera hajya ku mutumba biroje cyane yuko uwo muntu baba bamuzi ko koko ari afise ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera ubwa gatatu hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi uwo batumye bamuha karangamuntu yabo bakamuha ikarata y'amatora yabo bakamuha urwete rumugena ko ari we abatorera ubwa kane bakamuha icemeza ko uyu muntu arwaye cyangwa se ari kwibaruka inyuma yo kwiyandikisha kugira bazotore hari abarundi baza baragiye gukorera mu zindi ntara abasabwa kwigora bakazoja gutorera aho biyandikishirije ariko naho biri uko umugwiseni uratomora abazoba bafise uburenganzira bwo gutorera aho bazoba bageze bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva ku bayirongoye gushika kuri bajya bari mu biro vy'amatora bazoba bari ku murimo w'amatora abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hirya no hino nticobabuza ko bashobora gutorera ejejwe umutekano bacungera ibibanza vyo gutoreramwo no mu micungararo yavyo abo baremerewe gutorera aho hafi bari hariho abajejwe guherekeza abanyacubahiro hamwe n'abashoferi babo hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu seni yahaye uruhusha hariho na mwebwe abamenyesha amakuru abazoba bariko barakwirikirana amatora nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu burundi hari ikindi yabwiye abamenyesha amakuru nuko abiyandikishije kugira bazotore ariko bataronse amakarata bazoronka uburenganzira bwo gutora nimba koko banditswe hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise uwo arashobora gutora mu gihe harimo abantu batatu bamuzi mu bagize ibiro by'amatora reka ndagisubiremwo mu bisanzwe abagize ibiro by'amatora ni abaho ku mutumba nyine bazotorera igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afite ikarata y'amatora akabura ikarata karangamuntu mugabo bamuzi bazomwemerera gutora uwa kabiri bazokwemerera ni uwutora afise ibimuranga yandikwe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afise ikarata y'amatora umugwiseni umenyesha ko utazotamba wirorera mu matora yimirije kazisi arongoye uwo mugwi akavuga ko hari abantu mvamakungu mirongo itanu na batatu bazokurikiranira hafi ibikorwa vy'amatora aba bazoba bagizwe n'abakozi bo mu buserukizi bw'ibihugu vya tanzania misiri ubushinwa kenya afurika y'epfo nigeria uburusiya hamwe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo hagati aho abarundi baturiye umupaka w'igihugu cyabo n'u rwanda barasaba umukuru w'igihugu cyabo uzatorwa kwihutira gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi kuri iyi nkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yafatanije n'abanywanyi bayo mu burundi dutega amatwi mugenzi wacu diane ninazwi bamwe muri abo banyagihugu baba muri izo ntara bashoboye gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku ijwi ry'amerika bavuga ico biteze ku matora yo ku munsi wa gatatu barashima muri rusange ko mu ntara zabo ahanini ata midugararo yaranze ukwiyamamaza kwari kumaze indwi zibiri gusa bavuga ko twasorobo dukomeye babonye ari uko ku bwabo abariko bahiganira intebe y'umukuru w'igihugu baterekanye neza ingene bazonagura imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu mu migambi bashize imbere mu makomune ya kabarore mu ntara ya kayanza busiga muri ngozi busoni na bugabira mu ntara ya kirundo basigura ijwi rya amerika kwitosekara ry'imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu muri rusange na cane cane mu karere ka afurika y'ubuseruko yabashize mu bukene butagira izina muri ino myaka itanu iheze abanyagihugu baba muri ayo makomune yegereye imbibe z'uburundi n'u rwanda babandanya basigura ko batswe umwidegemvyo wo kurondera ubuzima mu mpande zose muri ivyo bihugu gutyo ubukene bubiraramwo hambavu y'icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri mu gihe bahora biyunguruza ku ikarata karangamuntu bahabwa na komune bakaja gukora ubuzi mu rwanda canke gukora ubucuruzi bubayabaye muri ico gihugu ubu ntawemererwa kurenga imbibe adafise igitabo c'inzira pasiporo mu gifaransa canke muri karengane lese pase abashikiriza no makenga bakemeza ko abenshi bahisemo kureka kuja kwisoma muri ico gihugu kuko izo mpapuro zibasaba uburyo bwinshi iyi ndimvo abanyagihugu bo muri izo ntara z'uburundi zihana imbibe n'u rwanda bashira imbere mu gusaba ko uzotorwa yokwihutira gukemura ikibazo c'icuka kibi kiri hagati y'u rwanda n'uburundi nitituka ry'ubucuti hagati y'imiryango yahanye abageni bitagishobotse kugenderanira kubera ico cuka aha tukibutsa ko imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi yatituwe n'imvururu za politiki zadutse mu gihugu c'uburundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zivuye ku kindi kiringo ca perezida pya nkuru nziza kitari gihurijweko n'impande zose ivyo bihugu mu vyo vyagirizanya harimwo ko ku mpande zose kimwe cagiriza ikindi kubika abakirwanya mu gihe hari abakomeje kuvuga ko bamwe mu banyarwanda bari mu burundi bahohotewe cane kubera ico cuka u rwanda narwo rwagirizwa ku ruhande rwarwo ko bamwe mu barundi barimwo abo baba baravukiye muri ico gihugu birukanywe ku butaka bwaho ntivyagirije u rwanda rwahakanye rukavuga ko abirukanywe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu birukanywe kubera batagira ivyangombwa bibemerera kuba mu rwanda diane ninahazwe urakoze noneho duhamagariye pierre claver niyo nkuru atubwire ukuntu amashyirahamwe yigenga y'uburundi akorera hanze y'igihugu afite impungenge ko amatora yo kuwa gatatu ashobora kubyara imvururu nk'izo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amashyirahamwe yigenga akorera hanze yemeza ko yakurikiranye bihagije ikiringo cy'imbere y'imyiyamamazo mu burundi ndetse no mu gihe cyayo amwe muri ayo mashyirahamwe yagize urunani yise consortium rukurikirana ihonyango ry'agateka ka zina muntu muri ivyo bihe vyose ndetse n'inyuma y'amatora justine nkuru nziza atwara ishirahamwe kusome ryamye rikurikirana amatora kuva muri kahise rimwe mu yagize urwo runani avuga ko ikiringo c'imyiyamamazo caranzwe no kutihanganiranira mu vya politike cane cane hagati y'imigambwe ibiri yabonetse ko ikomeye ku rubuga uri ku butegetsi cndfdd na senel utavuga rumwe na leta ni ukuri gushika uyu munsi nta kintu gihumuriza na kimwe twebwe tubona kuko hirya no hino ku munsi turumva ngo aba bafashwe aba bafunzwe abari ku ntonde hariho abanyuruzwa hariho abicwa ni ibintu biteye ubwoba ukumva imishamirano hirya no hino ni ukuri ibintu byo kutihanganira ntaho yego amatora yarigeze kuba hari abantu bahiganwa ariko ibintu biri muri aya matora ntitwari bwigere tubibona cyane cyane eh, amabi akorerwa abari mu mugambwe cnl ku bw'ayo mashyirahamwe n'inani ibintu bitarabiwe hagufi ibyo byabaye mu kiringo cy'imyiyamamazo byerekana ko inyuma y'amatora hashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe bavuga bati cyaratuvunye ntidushobora kurekura ntidushobora kukibaha nitwe tuzotsinda hama abandi nabo bakavuga bati intsinzi ni gwacu kandi ntidushobora kwemera gutsindwa ntidushobora kwemera baratwibye kuva kera ati ubu u ntidushobora kwemera ko basubira kutwiba murumva rero yuko umuntu arabye ibintu byo muri kahise ikintu icyo ari cyo cyose kiragoshobora gushika hakaba umudugararo mu gihugu twe rero tugaca twibaza yuko ababijejwe y'abaseni y'abareta bari bakwiye kuraba ba- bakavuga nti ntibasubire kudukwegera akarambaraye kuko abarundi bararushe nta muntu n'umwana ari umwana arabona ati none abantu ba- batarukiranira ko ubu muri iki gihe inyuma y'amatora batsinzwe niho bazobireka bikagenda neza yamara iyo migambwe ihanganye yarumvikanye ihamagarira abanywanyi bayo kwigengesera bakirinda gutana mu mitwe mu matora n'inyuma yayo uyu ni evariste ndayishimiye umukandida w'umugambwe sndefdede uri ku butegetsi ushobora kwambara icyaha cyo gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru wishyira hamwe ntuzoba na direteri w'ishuri kuko abigira arasanze si n'abantu bize n'amashuri menshi none kugwa rutazoba n'umushikiranganji utazoba umuyobozi mukuru ntuzoba na musitaneri ugaca uja gukubita mugenzi wawe mubana musangira urumva ingene witeranije ga ntunzewe abo ni bene ba bandi y'amatora aheze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze agatogwasa umukandida w'umugambwe sanel bihanganye nawe nyene aragabisha abanywanyi biwe ko botekana ndetse akavunira akagohe n'aboshaka kubasotora yaba umutegetsi yaba umupolisi cyangwa undi ajejwe umutekano se ni icyo tubasaba bose ni uko bubahiriza ingingo abarundi bazopfundika mw'abantu mwe dushaka amatora atekanye kuva mu ntango gushika ahere basirikare bapolisi bakozi bo mu iperereza ibikoresho mufise ni ibyo kudukingira si ibyo kutuvunagura si ibyo kutumara ico gipolisi gwasatunga gatoke naco nyene kiragabisha wohirahira agashaka gutoba amatora ku inzego z'umutekano zizoba zarikanuye umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye yabivuze ariko arashikiriza uko imyiyamamazo yagenze cyane cyane uwaruka muri ino minsi ruriko rurashuha gwishusha canke rushushwa ntihagire rero umunyapolitiki abahenda indoto mbi yoyo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura akajagari nka bimwe twabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kino gihugu buriya vyaraheze ntibikiba muri kino gihugu uwuriko arabi- aravyiyumvira no mu mutwe amenye ko ari indoto mbi amatora azoba acungerewe neza hanyuma umuntu wese azogomba kugi- kwigira sura ivu azoheza asubizwe ku murongo ubwo nyene umukuru w'igihugu agiye kuva ku butegetsi petero nkurunziza yarumvikanye mu myiyamamazo avuga ko atari gake ko yamaze guha amategeko inzego zose zibishinzwe kugira ngo zikanure maremare igihugu ntigisubire mu ihumbi inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi abarundi bazoburabira mu rugi kugira ngo bitabire ayo matora arimwo imico itatu ay'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'ay'abajenama b'amakomine ico bikoze abarundi baba mu makungu ntibazo kwitabira ayo matora nk'uko bahora babikorera mu buserukizi bw'igihugu cabo iyo bari burundi bwababwiye ko bo kwihangana kubera ikiza c'umugera wa korona cateye ku isi kigatuma benshi batava mu nzu Pierre Claver ni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro murisanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
tuve ku burundi tujye ku rwanda aho uyu munsi umunyapolitiki utavugwa rumwe na leta victoire ingabire yongeye kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha rib mugenzi wacu venuste nshimiyimana yabivuganyeho n'undi munyapolitike utavuga rumwe na leta y'u rwanda justin bahunga wo mu ishyaka fdu inkingi madame ingabire yahoze akuriye mbere yo kurivamo igitutebwoba cya mbere ni uko ngo ntibarwariraye tuzi ko buriya butegetsi bukora icyaka bitera kuko tumaze iminsi twumvashize igihe basa nk'aho bamutesha agaciro bamucisha ari ubumuntu bwe aho bavuga ko ari wamugeranye na ebola wamuyonsa amashereka ya jenoside kuri mawe noneho ejo buri aho bibereye nanone ikibazo gikomeye ni uko hari abantu basa n'aho bakora na leta basaba n'uko bamutse umutwe ugasanga inkuru batanga zisa nk'aho zavuye muri iyo ribu ishinzwe kugenzura abakora icyo cyaha ejo bundi kuri televiziyo yitwa 250 iyo ngiyo bavuze neza ko basaba yuko bamufunga ahubwo bakanamwica ibyo rero iyo usanze abo bantu bavuga batyo batidegembya ntagire ubakoraho kandi bavuga ibintu bivugwa n'ubutegetsi aho utangira kugira ubukavuga ibyawe noneho bishobora kabaye ariko se intandaro y'ayo makuba yose ni iyihe ni iki cyatumye muri iyi minsi yibasirwa intandaro yabyo uretse n'ubwo hari umuntu uherutse kwicwa hariya ku wa mbere uwo muntu yicwa azize ko bibeshye uwo bashakaga akaribwe teofili ntirutwa ari mu ishyaka rya madamu vitwara ingabire akaza kurusimbuka ndetse ko ubungubu ari nawe bafunze ariko ugasanga kugira ngo bapfundikanye babishyire kuri uwo muntu ahubwo banabishyiremo bitwara ingabire kubera ko yavuganye nawe usanga ari ugushakisha bisa n'ibihuza n'ibitekerezo basa nk'aho basanganywe cyo kugira ngo bamushyire icyaha cye cyose kugira ngo barebe impamvu bamushyira mu gihome kuva yafungurwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani dore hashize imyaka ibiri urukiko rwamutegetse kuzajya ajya kwiyekana buri kwezi kandi si ubwa mbere ahamagarwa no muri rib ni iki kidasanzwe cyabaye cyabakuye umutima ahantu ahamagara agomba kubitandukanya hari agomba kujya kwerekana buri kwezi ko ahari aho biratandukanye porokireri hariya aho hajya kubazwa biratandukanye ibintu bitandukanye biriya rero iyo agiye hari no kumubaza urakora iki mu biki ahandi ho no kugenda kugira ngo berekane berekane ko ahari biratandukanye rero tugomba kubitandukanya ibyo byombi tugatekereza ko kanadutangaza ko abo bantu bamuhigira basaba ko bamwica bakivuga ibyo ngibyo bahera ko bamuhamagaza ngo aze kwitaba ko victoire ingabire atakiri mu ishyaka ryanyu rya fdu inkingi kuki ari mwe muhora ku isonga ry'abamutabariza urebye victoire ingabire nakiri na perezida w'ishyaka fdu yari arenze ishyaka ni figure nasiyonari ni intwari y'igihugu cyose buri muntu wese ubungubu nk'aho mvuga yagomba kuba yamutabariza uti kubera iki kubera ko ari we ijwi ubungubu rivugira abanyarwanda ridatinya ritarya indimi kandi niyo mpamvu dutinya ko kubera ko muri iyi minsi ishize n'icyorezo cya korona virusi cyaje niwe uretse na leta uvuga ibitagenda agatanga n'ibisubizo muri nyarwanda rero habonetse umuntu ushaka kugira ngo arenge leta avuge ibintu leta idashaka aho ngaho aba agize ikibazo tugatinya ko ubu ngubu icyo azira ni ukubera ko yarushije abandi kandi nk'uko bavuga ntabwo twemwe kubikora turahamagariza buri muntu wese ukunda amahoro y'u rwanda ukunda ukuri ukunda demokarasi mu rwanda kugira ngo yamutabarize niyo mpamvu ari n'undi umeze nkawe utari mu ishyaka ryacu nawe twamutabariza justin bahunga ngushimiye umwanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane umunyemari kabuga felicien afungiye by'agateganyo mu bufaransa aregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu rwanda yatawe muri yombi ku wa gatandatu hafi y'ipari ni iki kigiye gukurikiraho mugenzi wacu jeffrey mutagoma yabiganiriyeho n'umunyamategeko innocent twagiramungu uri mu bubirigi yafatiwe mu gihugu cy'ubufaransa ku wa gatandatu mu gitondo akaba mu by'ukuri agomba gushyikirizwa urugereko rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha urwo rugereko rero akaba ari rwo rushinzwe mu by'ukuri gukurikirana amadosiye yose urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha rwari rufite ariko atarabashije kugezwa mu rukiko nyine ngo bayige kubera ko abari bakurikiranwe batari barabashije gufatwa ubwo rero muri ayo madosiye mu by'ukuri mu rwego rwo kugira ngo urukiko rwa rusha rurangize imirimo yarwo rwafashe icyemezo ko ibihugu abantu bashobora gufatirwamo ari byo bizajya byiga amadosiye yabo bikaba byabacira imanza hari n'amadosiye amwe n'amwe bahise bohereza mu rwanda mu yo bari bafite kugira ngo babashe kurangiza imirimo yabo mu gihe undi yari yabahaye ariko hari amadosiye aremereye akomeye cyane urukiko rwihariye ruvuga ko ari rwo ruzayakurikirana uburyo abantu baramutse bafashwe igihugu bafatiwemo nta burenganzira bwo kubacira imanza gifite ndetse kikaba kitanabohereza mu rwanda muri ayo madosiye rero ni dosiye ya felicien kabuga irimo harimo n'andi madosiye nk'iyamiranya porotewuze ategeka abarindaga perezida habyarimana n'andi akomeye ubwo rero mu by'ukuri uko bizagenda porosidire buriya ko igiye kugenda mu bufaransa bagiye kumunyuza mu rukiko mu bufaransa kugira ngo rurebe uko yafashwe n'abikurikije amategeko y'ubufaransa hanyuma urukiko runemeze uko agomba gushyikirizwa urukiko rwa rusha iyo mekanizime residiyeri yasigariyeho urwo rukiko bashobora gufata icyemezo ko wenda yaburanishwa arusha diviziyo yabo iramutse nta kibazo ifite ibibazo bya logisitike n'ibindi byose bikenewe cyangwa se bakaba banafata icyemezo akaburanishwa mu buhorandi yaba mu rwego rw'ibanze no mu rwego rw'ubujurire ni ukuvuga ko mu bijyanye n'amategeko ntacyo u rwanda rushobora gukora ngo rusabe felicien kabuga aze kuburaniraho ruvuga ko yakoreye ibyaha aregwa nta kintu na kimwe u rwanda rushobora gukora kubera ko ayo madosiye mvuze mu kinyarwanda wenda cyumvikana navuga ko ari amadosiye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha rwigombye rwihaye nibwo rwonyine rufite ubwo bubasha bwo kugira ngo uzaburanisha abo bantu igihe cyose bazafatirwa niyo mpamvu kugira ngo burangize imirimo yarwo rwashyizeho iyo mekanizme izakomeza gukurikirana abo bantu u rwanda rushobora gusaba abantu bamwe kugira ngo bajye kuburanishwa mu rwanda ariko batarabaye kuri iyo lisite urukiko rwizigamiye ko arirwo rwonyine ruzaburanisha igihe bazafatira bwana inosa twagira mu ngo murakoze cyane kuri icyo kiganiro muhaye ijwi ry'amerika
murakoze geoffrey ndabashimiye namwe iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi aya makuru ntahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza n'ibiganiro n'andi makuru ya radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama